muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti mwatwumvira kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwembasuza kandi mbaha ikaze makuru yacu yo kuri iyi saha nta bwicanyi bwabaye inaha ngaha nta n'inzu zahatwitswe nta n'inka zahariwe abaturage b'inaha ngaha twarabanaga pe se bushumba yitwara neza pe ariko inaha ngaha twari bari beza abaturage ntabwo bari bafite uwo mugambi ndakanyagwa abo ni bamwe mu baturage bavuka mu cyahoze ari komine giti ubwo yari perefegitura ya byumba ubu habaye akarere ka gicumbi barishimira ko mu cyahoze ari komine yabo nta jenoside yahageze ikaze makuru yacu yibanda amakuru yo mu karere umuryango wa afurika y'uburasirazuba uri mu bikorwa byo kwitegura kugira ngo wirinde indwara ya ebola ntiyinjire mu bihugu bigize uwo muryango ni mu gihe iyo ndwara imaze kwibonekeza mu gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo gihana imbibi n'ibihugu bitanu kuri bitandatu bigize uwo muryango wa afurika y'uburasirazuba ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika pierre claver niyo nkuru uri yarusha
umuryango wa afurika y'ubuseruko watangaje ko wafashe ingingo ruhasha kugira ngo ukinge ingwara ya ebola itariha inkumbi mu bihugu bitandatu bigize uwo muryango muri izo ngingo harimwo kugenzura ku rwego rwo hejuru abantu bose bava muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo igihugu kimaze kubonekamwo iyo ndwara kubapimira ku mipaka yose hamwe n'ibibuga by'indege mu kuraba ko wari ufise ikimenyetso na kimwe cy'iyo ndwara gutegura abaganga karuhariwe bashobora gutabara igihe hogira uwogaragaza ibimenyetso by'iyo ndwara kubwira abanyagihugu ko hari kiza kiri ku irembo n'ibindi izo ngingo zose zafatiwe mu bihugu bigize uwo muryango uwo muryango uhamagarira kandi abanyagihugu bose kuwo kwikeka ko afise iyo ndwara yoca yihutira ku bitaro bimwegereye kugira ngo akingigwe hakiri kare mu itangazo washize ahabona uwo muryango wibukije bimwe mu bimenyetso biranga iyo ndwara ya ebola navyo no kugira umucangwa mwinshi atacu uvuye ko kubabara mu ngingo kumeneka umutwe bikabije kubabara mu muhogo no mu gikiriza ibyo bikajana no kudahwa gucibwamwo kuvumwona n'ibindi nk'umwanda mukuru urimwe amaraso yamara uwo muryango umenyesha ko gushika ubu ata muntu n'umwe araboneka ko agwaye iyo ndwara ya ebola mu karere kose ibiro bikuru by'uwo muryango bisigura ko byameze magabo kubera ku irembo ry'umuryango iyo ndwara imaze kuhibonekeza aho naho ni muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho ubushikiranganji bw'amagara y'abantu muri icyo gihugu bumaze kwemeza ko abantu cumi n'icyenda bamaze guhitanwa n'uwo mugera wa ebola abarenga amajana atatu na mirongo icyenda nabo byikekwa ko boba barafashwe n'iyo ndwara gushika ku itariki cumi na zitandatu z'uku kwezi ibihugu bitanu kuri bitandatu bigize umuryango wa afurika y'ubuseruko bihana urubibe n'ico gihugu kirimwo ebola ivyo navyo ni burundi ugwanda ubuganda tanzania na kenya igihugu ca sudani y'epfo conyene nico kidakoranako na kongo aho niho uwo muryango ufatira mu kuvuga ko utahabereye maso iyo ngwara ya ebola ishobora kwiha inkumbi mu myaka iheze uwo mugera warigeze kwinjira mu karere uzananye mu gihugu c'ubuganda umuryango wa afurika y'ubuseruko ubuseruko uvuga ko kuva icyo gihe haciye hategurwa abaganga karuhariwe bagera ku majana atanu kugira ngo batabare hakiri kare abo baranatabaye mu bihugu by'uburengero bwa afurika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane aho iyo ndwara ya ebola yahitana abantu bagera ku bihumbi cumi na kimwe ku bihumbi mirongo itatu byari byanduye abahinga mu by'ubuganga bavuga ko indwara ya ebola iterwa n'umugera uturuka ku bikoko ukandukira abantu agakoko kitwa agahungarema niko kazwi ko kabika cyane uwo mugera wandukira iyo umuntu akoze wamaze kwandura iyo ndwara ni indwara ishobora kwandukira abantu benshi mu mwanya muto kandi yica n'ingoga iyo umuntu adatabawe n'abaganga akenshi ikunze no guhitana abaganga bariko bitaho abagwayi ibice mirongo itanu ku ijana by'abanduye iyo ndwara bashobora kwitaba imana byekarabe niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'amerika ibura ry'amazi mu nkambi yo mu rusenda mu burasirazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo rihangayikishije impunzi z'abarundi ziba muri iyo nkambi iri mu karere ka fizi aho ni aho kuri ubu izi mpunzi ziri kuvoma amazi y'umugezi wa rusenda ndetse na tanganyika umunyamakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo araduha inkuru irambuye ku mibereho y'abo baturage
nyuma yaho amatiyo avana amazi mu isoko ya rusenda akayajyana mu bigega byo mu nkambi yo mu rusenda atobokeye iki kibazo cy'amazi kimaze iminsi irenga ine muri iyi nkambi kibangamiye impunzi z'abarundi kuko uri gusanga ku mugezi wa rusenda umurongo w'abana abagore ndetse n'abagabo bari kuvoma amazi y'uyu mugezi mu gihe abandi nabo baba bari kuyoga ndetse no kuyafuriramo uturibwa tuturonke twahangayitse amazi tuyaronke twahangayitse aha ntitwakubwira ubu tugiye kuyibomba ni ukunigana tugakubita tukitana tugakomeretsanya bakibana ivyombo sindo kubwira ingene bimeze nukuri turahangayitse baturabira ukungene bo tugarukira ikintu cy'amazi amazi yaraduteseje nukuri yaraduhangayishije mm. ehera abankubi iyo tuvuye mm. tuvuye mu mavirage y'icumi mu ya cumi na kane mu ya cumi na gatandatu hose nta mazi mm. twese tuza ngaha kandi aya mazi murabona yuko nta miti nta ki yose ariko araduhangayisha none za ngwara tuzoreka kuzigwara amazi twabuze amazi kubera ngo ari ikitiyo cyononekaye bace batubwira turindire amazi barekura amazi rero twabuze amazi rero twaciye tuza kuvoma mu rusenda turaza kuvoma mu rusenda tukaburuza amazi amazi amazi ni ayariyo turabura amazi yo gutekesha nayo kunywa tugaca tuza mu rusenda ndashimiye rehema n'umwe muri izi mpunzi zo mu nkambi yo mu rusenda twasanze ku mugezi wa rusenda agaragaza yuko batewe impungenge n'aya mazi y'uyu mugezi bari kwifashisha mu guteka ndetse no kunywa kuko bari kuyakoresha ari nta muti babanje kuyashiramo ikibazo dufite ngaha mu rusenda batubwiye yuko hari igitoro cyatobotse none turaza kuvoma amazi ngaha mu mwonga amazi aracyafuye abana bagwara no mu nda ahubwo nibagire bagire ntibaturondere amazi meza kuko bariya amazi siyo turi ko turakoresha ku mabombo amazi yarakamye niyo twiyogamwa mu gihe iki kibazo cy'amazi gikomeje kugaragara mu nkambi yo mu rusenda abakora umurimo wo guteka za resitora bavuga yuko iri bura ry'amazi ryatangiye kubinjiza mu gihombo kuko kuva mu nkambi ugana ku mugezi wa rusenda ibido rimwe ry'amazi bari kurivomera amafaranga magana atanu y'amakongomani nk'uko bisobanurwa na ashuru w'imana umwe mu bateka resitora mu nkambi yo mu rusenda turabona yuko dufite ikibazo twe duteka resitora ngaha mu nkambi ya rusenda ibido imwe y'amazi tuyigura sensa tukaraba yuko ubuzima n'ukuntu turi impunzi ubuzima bw'amazi tugura amazi urodera amakara umufuko w'amakara tugura ibihumbi cumi n'indwi ugure n'amazi ibido imwe ugure sensa tubona yuko dufite ikibazo kirekire emmanuel ntirampeba umuyobozi userukira impunzi z'abarundi muri iyi nkambi ahumuriza izi mpunzi zifite ikibazo cy'amazi kuko ishyirahamwe rya dese riri gushaka amatiyo azasimbura amatiyo yangiritse iki kibazo kugira ngo ikemuke batubwiye ko bagiye gushaka iyindi tuyo mu nkambi yo mu murongo kugira ngo barabe ko bodufasha tukaronka amazi umwanya uwo ari wo wose mumenya yuko iki kibazo cy'ibura ry'amazi muri iyi nkambi cugarije cyane impunzi ziba muri site ya rusenda rurinda ndetse na gatunguru ya mbere kuko impunzi ziri muri ayo masite ziri kuvoma umugezi wa rusenda ndetse n'ikiyaga cya tanganyika vedaste ngabo ku bw'ijwi rya amerika mu rusenda wo mu ntara ya kivu y'amajyepfo mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abaturage bavuka mu cyahoze ari komine giti aho ni muri mu cyahoze ari perefegitura ya byumba ubu habaye akarere ka gicumbi barishimira ko mu cyahoze ari komine yabo nta jenoside yahageze bahuriza ku butwari bwahoze ari umuyobozi wabo eduard sebushumba wababujije kujya mu bwicanyi ni inkuru dukesha umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumuta kaboye
nta bwicanyi bwabaye inaha ngaha nta n'inzu zahatwitswe nta n'inka zahariwe abaturage b'inaha ngaha twarabanaga pe sebushumba yitwara neza pe ariko inaha ngaha twari bari beza abaturage ntabwo bari bafite uwo mugambi ndakanyagwa umuryango wanjye wose uri naga uriho wose uriho ababyeyi bacu babanaga n'abantu bahigaga cyane ubu bari barabahanye n'inka numva rero ko ntabwo twari gutatira igihango cyiza nta muryango uhari wazimye n'aha ngaha abaturage bose baracyahari abari bahatuye bose baracyahari aba ni abaturage bo mu murenge wa giti mu cyahoze ari komine giti bavuga ko muri komine yabo nta jenoside yigeze ihaba aba baturage narabasuye bambwira ko wari umuyobozi wabo bwana sebushumba eduwari ari wo wafashe iya mbere akababuza kwijandika mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi ahubwo bagasigara bakumira ibitero byavaga ahandi interahamwe zaturutse za murambi witwa gatoyire arabirukana nubwo interamwe za gatete zafashe iya mbere ziraza bati muri giti banze gukora reka tujye tujye kuyikorera uwari konseye wa- wa kasange witwa gatoyire ahita amutuma aramubwira ati interamwe za gatete zanteye hese amanukana n'abajandarume bari ku- yari ufite kuri komini n'abapolisi bose bahita bagenda bazisubizayo haba atari ko shayi wanyu muri ibigwari eh ntacyo turi ibigwari Nshima Imana uno munsi ukumva nkihumeka nta mbaza w'amaraso y'umuntu iyi komine ya giti bivuga ko itabayemo jenoside yari muri perefegitura ya byumba mu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane yayoborwaga na burugumesitiri sebushumba eduard abaturage bavuganye n'ijwi rya amerika bemeza ko uyu wahoze ari umuyobozi wabo atakozwaga ibyo kwigisha abahutu kwica abatutsi kuri sebushumba ngo byasabye imbaraga nyinshi ngo iki gikorwa kibashe kugerwaho muri icyo gihe nta mututsi wo muri komine giti wapfuye yishwe n'abahutu baho uretse ko hari abo muri komine giti baba baraguye hanze ya komine bakoraga mu yandi maperefegitura no mu yandi makomine ikintu cyamfashije ni umuco nari nari- nariyubatsemo ndetse narawubatse no mu baturage Eh, umuco wo kurwanya akarengane kuko burya nta muturage washobora gufata iya mbere ngo a- ateme umututsi abona ubuyobozi butabishyigikiye bose ntabwo bari abatagatifu hari abari bafite wenda gukora jenoside ariko hakabura aho bahera babona nta muyobozi babona burugumesitiri babona abandi bayobozi bose ntawe bishyigikiye icyo gihe ntabwo twaryamaga twaraga tuzenguruka amasegiteri yose twumva haba hari umwuka mubi cyane cyane amasegiteri yari yegeranye na komine murambi bareba ibyo komine murambi ikora bati natwe twacikanywe ushatse kugira icyo akora tukaba twamugezeho ndetse nakubwira ko inkotanyi zageze n'ahangaha hari na bamwe bari muri gereza twarafashe bashaka kurya inka z'abatutsi iyo uganiriye n'abari batuye muri komine giti ubu yahindutse akarere ka gicumbi ubasangana ishema bemeza ko kuba nta maraso y'abaturanyi babo b'abatutsi yigeze ameneka bibatera kubana neza nta wishisha undi twebwe ibintu byo kwishishanya muri uyu mudugudu nta bihari turasabana umuturage wari utuye n'ahangaha aracyahari ntavuga nakuvuga ngo uri umututsi uri umuhutu ashwi arashyingira uko bisanzwe wakwanga kuba umushyingira umu- ari uko umushinjiye muri uyu murenge nta pfunwe na mba rihari ni amahoro uragenda ukarambagiza nk'uko na mbere barambagizanyaga bakagushyingira cyane abo bakaza bakarambagiza iwawe ukabashyingira mu bindi abaturage basobanura byabarinze guhura na jenoside ni umubano mwiza wagaragaraga hagati y'uwari burugumesitiri wabo n'abakonseye bafatanyaga kuyobora komine ya giti bwana sebushumba avuga ko andi mahirwe bagize ari uko ingabo z'inkotanyi zageze muri komine yabo kare mu byumweru bibiri gusa ingabo za fpr zari zageze muri komine giti umuryango ibuka wita ku bibazo by'abacitse ku icumu usanga utakwemeza ko mu cyahoze ari komine giti nta jenoside yahabaye nk'uko hari ababivuga gutyo ko ahubwo abayoboraga iyi komine batagize umuhate wo gushishikariza abaturage kwishora mu bwicanyi nk'uko ahandi byagiye biba uyu ni umunyamabanga nshingwabikorwa wa ibuka bwanayishakiye nafutari icyo abantu bakwiye kumva ni uko aha muri giti ntabwo jenoside yagize ubukana nk'ahandi ariko n'igikomeye cyane ikomokaho ni uko ingabo z'inkotanyi zahatabaye vuba musanga ubwo bukana bwo niba hari abacitse ku icumu mwagiye muganira kuba ubukana butari bwi- buni- bwinshi byo byaraturutse ku ki wenda navuga yuko n'abayobozi n'abayobozi ba hariya bose bushumba bavuga ntabwo habayeho kwamamara kugaragara cyane mu gushishikariza abaturage kwitabira jenoside uwari umuyobozi wa komine giti mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu yahawe igihembo cy'uko komine yitigeze ibamo ubwicanyi komine giti yagizwe na segiteri cumi n'imwe kuri ubu aka gace kagabanyijemo imirenge itandukanye ariyo giti bukure na rwamiko yose iri mu karere ka gicumbi mu ntara y'amajyaruguru ikindi gicubu kibarizwa mu karere ka gatsibo mu ntara y'iburasirazuba aho hari umurenge witwa witwa gasange wahoze muri komine giti ubu wagiye mu karere ka gatsibo asunta kaboyi ijwi rya amerika mu murenge wa giti mu karere ka gicumbi arakoze umunyamakuru wacu asumta kaboyi mu kanya gashize mu kiganiro muri isanga mugenzi wacu eugenia mukankusi yari yatumiye umuhanzi w'umunyarwandakazi butera nelos uherutse gusohora indirimbo nshya umva incamake y'ibyo baganiriye duhere kuri iyo ndirimbo
ese nawe ubu uri bitotsi jye bivaho kugukumbura ijoro n'amanywa Mm, icyampa nkabona ugarutse Na, na, na, na. icyampa nkabona ugarutse amata atakira nabi
gutera noresi ejo wasohoye indirimbo iyi Mm.
ndirimbo igitekerezo cyo kuyihimba cyakujemo gute
indirimbo yitwa mbaye wowe ni indirimbo indirimbo ariko ntari njyenyine ahubwo ndi kumwe n'umusore witwa pasi kizito uwo musore rero ni um- ya- yahoze afite gurupe donka aririmba muri gurupe hari undi mugenzi we baririmbanaga muri gurupe yitwaga tiyenti ariko baza gutandukana hanyuma adisida gu- gutangira kariyeri solo ye hanyuma rero aranyegera nk'umuntu yumvaga ariko wenda hari icyo namufasha ansaba ko namufasha tugakorana indirimbo kugira ngo noneho iyo kaheresoro atangiye nkawe ku giti cye nka pasi bi- bigire nk'ahantu bimugeza rero ndabyemera turakorana indirimbo turayandika tuyita mbaye wowe Ah, wa- imyandikire yayo rero amagambo arimo melodi n'ibiki twarafatanyije twese hari igice cyanjye na- nagizeho uruhare nawe ariko hari ibyo yagizemo uruhare ndetse n'abaproducers Ye, ah, mbaye mbaye wowe mbaye wowe ni ukuvuga uh, hari ikintu utekereza inyuma ukavuga uti byagenda gutya muri make icyo mwashaka Yeah.
kuvuga ni iki
mbaye wowe ni indirimbo y'urukundo Em, urabona mu- mu- mu- mu bintu by'urukundo hajya habaho ama- ndahita ngo iki mu Kinyarwanda, amadute Donc, ku- ku- ku- kutagira nyine kutizerana icyizere gikeya ukaba uri mu rukundo ariko u- utizera mu by'ukuri ko ibyo bintu murimo bihamye cyangwa se utizera mugenzi wawe yuko agukunda nyakuri rero twabi- twa- twabitekerejeho tubona ni ni igitekerezo cyiza cyavamo n'indirimbo nziza hanyuma rero dutangira iyo mbaye wowe ku- kuyidevelopa Ah, ahanini tuvuga yuko donc mbaye wowe um, amakenga yashira nakwizera urwo ngukunda you know mu rwego rwo kuvuga yuko umuntu nyine aba agukunda mu by'ukuri ariko we ntu- ntubibone akimajina abaye wowe uburyo ki we yahita abyumva cyangwa se yahita yizera yuko koko agukunda reka rwose tudatindiye abatwumva tubahe nako karirimbo biyumvire Mm.
mbaye wowe amakenga yashira kwizera urwonko ukunda mbaye wowe
mbaye wowe amakenga yashira nakwizera urwongo ukunda mbaye wowe
impungenge zashira Impungenge zashira.
ubwitibwi bugashira ukunze ubwonko ukunda mbaye wowe umutima wanjye ubaye igitabo nakwereka amapaje yeah. kuva ku ya mbere kugeza ku ya nyuma nareba uko wiyumva yeah, yeah. amatsiko agashira amarira agashira ugatuza yeah, yeah. I find myself on your door. I'm begging, begging, I'm begging, begging, my love. Do you believe me, girl? Mbaye wowe, matenga yashira, kwizera urwonko ukunda. Mbaye wowe,
mbaye wowe amakenga yashira nakwizera urwongo ukunda mbaye wowe
impungenge zashira ubwitibwi bugashira ukunze ukuntu ukunda mbaye wowe
If you knew how much you mean to me, how close I wanna be to you. Tugenda rimwe kabiri tudasigana, twumvikana tutabusanya. Iyo abawarebaga nk'umutima, intugunda zaje. bugashira ubwoba bugashira ugatuza tukabana baby I found myself on your door I'm begging begging I'm begging begging my love Do you believe me boy ngaye wowe agenda yashira kwizera urwonko ukunda ngaye wowe
Ngaye wowe amakenga yashira nakwizera urwongo ukunda Ngaye wowe
impungenge zashira Impungenge zashira.
Ubwite bugashira ukunze ukuntu ukunda mbaye wowe
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nababwiye ko, eh, turi kumwe n'umuhanzi umunyarwandakazi butera knowless nk'uko nabivuze kandi nabwiye ko mushatse munyeganyega rwose mwabyiyumviye ko iyo ndirimbo mwumvise mbaye wowe ifite injyana ntabwo rero nababeshye niba nababeshye mu mbeshyuze ndabaha umwanya mu kanya hanyuma tuganire ariko mm, nagira ngo nongere mbaze gatoya umutumirwa wacu noresi indirimbo watubwiye ko wayifatanije nyine na pasi kizito umuhanzi ugira ngo nawe azamuke yenda agere ku rwego nawe umaze kugeraho cyangwa se urw'abandi bahanzi bagezeho iyi ndirimbo mwarayifatanyije kuyandika wowe ku giti cyawe indirimbo zawe urazihimbira uraziyandikira cyangwa ufite ubigufashamo
Ah, mwakoze u- ubusanzwe ndiyandikira indirimbo ariko byanze bikunze nti- ntiwabura u- abafasha donc abantu bagufasha kubera yuko sometimes ushobora kuba ufite igitekerezo cyiza ariko kukidevelopa ah, bitewe n'amagambo ushaka gukoreshamo binti- ntube wabyifasha rero ahanini ndiyandikira ariko hari igihe nkenera n'abandi bazi kwandika kugira ngo basubiremo ibyo nanditse barebe koko nimba ari ibikwiye bagire ibyo bankosoramo gutyo gutyo cyangwa se rimwe na rimwe nkaba nanakoresha inyandiko z'abandi banyandikiye hanyuma ahubwo njye nka- nka- nkashaka melodi y'ayo magambo banyandikiye ariko ndiyandikira mu buzima busanzwe Ye. Eh, ikiganiro muri sanga rero ni ikiganiro giha abakunzi b'ijwi rya amerika bakaganira n'umutumirwa wacu Ah, batangiye rero kuduhamagara ndagira ngo mpere kuri david hanyuma muganire david yego ndimo ndabumva Eh, Eh, ndi mu burasirazuba bw'u rwanda eh, urashaka kuganira na knowless Mu- ni iki wifuza kumubaza cyangwa igitekerezo wifuza kumugezaho mbabwira byose ndambanje kumusohoza ndagusoze cyane none muraho neza david
yego hari icya mbere ndabanza gushimira ku ntera ku ntambwe umaze gutera n'ibyo umaze kugeraho ukomeza kwigisha abantu mu buryo bwo kwiyubaka no ku no kumenya kwikorera bo ku giti cyabo bitewe n'imi- n'imi- n'imiririmbire yawe n'indirimbo zawe zifite ubutumwa bukomeye cyane hanyuma hari ibyo nifuzaga kuba nakubaza afite n'ibibazo nka bibiri cyangwa bitatu
yego
mbere na mbere nshaka kubaza byibura watubwira nk'igihe watangiriye umuziki wawe watangiye kuririmba nka Knowless hanyuma hanyuma icya kabiri wenda uraza kutubwira nka Knowless hari nk'urubyiruko nk'abana babyiruka ubu ngubu baba bavuga ati nkurikije ko indirimbo uvuze ngo mbaye wowe hari uwifuza kuba nka Knowless ese eh, ni iki yagendera ese ni iki wamubwira kugira ngo abe yaba nkawe bitewe n'u- n'umuco wa kinyarwanda uko uzi nk'umuntu wabyirukiye mu rwanda nk'umuntu uzi indangagaciro za- na kirazira by'ubunyarwanda Ha- hanyuma eh, nsoza uze ku- niba nta ntaza kuba nkugoye uze kundirimbira live indirimbo winning team live niba biraba ari akarusho
Eh, urashaka kuyumvira ijwi rye live cyangwa tuze kuyigushyiriraho uyumve iyo yaririmbye arasa nkaho arasa nkaho aririmba akantu gatoya hanyuma nawe muraza kubishyiraho ishimisha abanyarwanda bose muri rusange Ye, turaza kubikora Ye, knowless
Mm.
Musozi.
Um, arakoze david ntangira umuziki nawe natangiye mu mpera z'ibihumbi bibiri na cumi Ah, ibihumbi bibiri na cumi na rimwe byenda ku gutangira nibwo natangiye i- i- umuziki hanyuma ikindi yarambajije aba urubyiruko cyangwa se undi muntu wese ushaka kuba nkanjye uko yabigenza i- icyo bisaba nta kindi bisaba ni- icya mbere ni ukuba ufite umutima ushaka ukaba ah, ukaba udafite gahunda yo gucika intege ntucike intege hanyuma ikindi ukaba ufite kwihangana kubera yuko kugira ngo utere imbere ntabwo ibintu byose bihora ari byiza uratangira uyu munsi bikanga ugahura n'ibi- n'ibintu bishobora gutuma warekera ariko eh, ibanga rya mbere ni uku- ni ukudacibwa intege n'ibyo ngibyo nyine byakagombye kuguci- ku- kuguca intege ugakomeza ukarwana kugira ngo ugere ku rundi rugero rwisumbuyeho hanyuma ikindi nyine no gusenga Ni- ni- nicyo kintu numva na- nagiye nkoresha n'ubu nkoresha Mhm. David rero ati turirimbireho gatoya ubwo indirimbo turaza kwishyira mu Eh.
kanya Okay. um, Tori Tipitsi in the Bay. Uh, we are the winning team. Tori Tipitsi in the Bay. We are the winning team. Sisi ni washindi Bay. Mm, we are the winning team. Navuze ko kugahagije.
karahagije reka tuyimwumvishe
Okay.
Knowless. Butera knowless. Hey, yeah, yeah, yeah, yeah. Do they keep it in the bed? We are the winning team. Do they keep it in the bed? We are the winning team. Sisini washindi be. We are the winning team. Sisini washindi be. We are the winning team. My baby city. Everything I do, I do it for you. My put put you babe. I know everything you do, you do it for me. Nachowanyejeje, ngonujikorera. You got my attention Cause of your affection Sina shidikanya Bibaye ngombwa ko nkwitangira Turi keep it in the bed We are the winning team Turi keep it in the bed We are the winning team Sisi ni washindi be We are the winning team Sisi ni washindi be We are the winning team twahereye kuri zeru gutsinda tubigira intero none turi unshakable untouchable unbreakable unbeatable sintinya abaduca intege kuko iyo ngura insubizamo intege you got my attention cause of your affection sinashidikanya bibaye ngombwa ko nkwitangira turi keep it in the bed we are the winning team turi keep it in the bed we are the winning team sisi ni washindi be we are the winning team sisi ni washindi be we are the winning team niba ufite uwukunda mufate mwibyinire to the left to the right You're the winning team. Wind your west, wind your west. You're the winning team. To the left, to the right. You're the winning team. Wind your west, wind your Iyo ni indirimbo winning team y'umuhanzi w'umunyarwandakazi Butera Knowless ni nayo idusoreje amakuru yacu ah, yo kuri iyi saha tubashimiye ko mwaduteze amatwi dushimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Lemas Kalala wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya gatanu i Washington mwari kumwe nanjye Edi Rwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radiyo Ijwi ry'Amerika